radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye abagize umuryango w'umunyarwanda erikson kabera wishwe arashwe na polisi muri canada barasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse icyo dushaka kuruta ibindi byose ni ukuri ni ukuri ku byabaye kandi ni ukuri kugira ngo tumenye cyishe mukuru wanjye ndashaka kumenya ukuri ive ikobe murumuna wa nyakwigendera kabera mu burundi mu mujyi wa bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu hakomeje kuvugwa ibura ry'amazi umujene yahigiye ahantu habi nagiye muca ibitoki hepfo nkamirako hama canja kumutakura nca ndayasangaho nguvu ziragenda nko nkubu mvuye nkaho kuri duzi ngiye nkariya kuri bici kuri kuyaronde bamwe mu batuye mu mujyi wa bujumbura babuze amazi umuryango w'abibumbye uravuga ko abagera kuri mirongo irindwi ku ijana baguye mu ntambara yo mu ntara ya gaza ari abagore n'abana ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara duhere ku makuru wavuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na Eugene Mukankusi igihugu cya Senegal gihanganye n'imyuzure mu gihe hitegurwa amatora y'abagize inteko ishinga amategeko muri uku kwezi kwa cumi na kumwe ibice byinshi by'ubutaka buhingwa byarengewe n'amazi mu turere two mu majyaruguru no mu burasirazuba bw'iki gihugu giherereye mu burengerazuba bwa Afurika ibi byagize ingaruka ku mibereho y'abaturage basanzwe batunzwe ahanini n'ibikomoka ku buhinzi ibiro ntaramakuru bya faransa afp bivuga ko mu cyumweru gishize perezida wa senegal basiho diomaye faye yasuye uduce tumwe na tumwe twibasiwe n'imyuzure aho leta yagennye miliyoni cumi n'eshatu z'amadolari yo korohereza abahuye n'ingorane abasesengura ibintu bavuga ko guverinoma ya senegal igomba gukemura ibibazo by'imari ya leta ibyo minisitiri w'intebe usumani sonko yita ibibazo by'ingutu aha harimo gukemura ibibazo by'ubushomeri bukabije n'umubare munini w'urubyiruko rushyira ubuzima bwarwo mu kaga mu rugendo rwerekeza ku mugabane w'uburayi aho ruhura n'ibibazo by'insobe rujya gushakisha imibereho yabirushijeho kuba myiza ayashi zamel wabaye kandida perezida muri tunisiya yakatiwe igifungo cy'imyaka ibiri n'amezi umunani zamel umwe mu bakandida babiri gusa bemerewe guhangana na perezida kais saied mu kwezi gushize yatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda umunsi nyirizina abayobozi bemerejeho kandidatire ye mu itora umunyamategeko abdesatar mesaudi umwunganira mu rukiko rw'imaruba hafi y'umurwa mukuru wa tunisiya tunisi yatangaje ko urukiko rwongereye imyaka ibiri n'amezi umunani ku gihano cye nyuma yo kumuhamya icyaha cyo guhindura impapuro z'abamushyigikiye kugira ngo abashe kwiyamamaza mesaudi yavuze ko zameri w'imyaka mirongo ine n'irindwi y'amavuko yakatiwe igifungo cy'imyaka mirongo itatu n'itanu yongeyeho ko uyu wahoze ari umukandida akurikiranwa mu manza mirongo itatu na zirindwi zitandukanye uyu munyamategeko avuga ko buri cyemezo kivuga ko urupapuro rushyigikira zameri nk'umukandida rwahinduwe ari impamvu yo gutangiza urubanza rushya nk'uko byatangajwe n'urwego rushinzwe amatora muri tunisiya ica zameri wahoze ari umudepite umunyemari akaba n'umuyobozi w'ishyaka yabonye amajwi agera kuri karindwi ku ijana mu itora rya perezida mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu gihe sayedi yatsindiye ku majwi arenga mirongo icyenda ku ijana kuva amaze gutorwa perezida sayedi yikubiye ubutegetsi asesa inteko ishinga amategeko anavugurura itegeko nshinga abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu birwa bya murisi barasa n'aberekeje ku ntsinzi mu matora y'abadepite nyuma y'uko minisitiri w'intebe pravide jugunote kuri wa mbere yemeye ko yatsinzwe amajwi yavuye mu matora ntiyari yatangazwa ku mugaragaro cyakora ibiro ntaramakuru bya faransa afp bitangaza ko umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi navene ramuglam yasaga n'uwiteguye gusimbura minisitiri w'intebe ku nshuro ya gatatu minisitiri w'intebe pravinde jugnot yavuze ko urugaga rwe ropep ruyobowe n'ishyaka rye militant socialist movement msm mu magambo ahinnye rwaganaga ku gutsindwa gukomeye mu matora y'ejo ku cyumweru yabaye muri iki kirwa giherereye mu nyanja y'ubuhinde ibikorwa byo kwiyamamaza byatwikiriwe n'igihu cy'urukozasoni rw'ifatwa ry'amajwi ubwo amajwi y'abanyepolitiki ay'abadiporomate ndetse n'ay'abanyamakuru yari yafashwe na telefone mu ibanga yanyereraga agakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga umunyamakuru ufite ubwenegihugu bwa suwede ukomoka muri eritreya wamaze imyaka irenga makumyabiri n'itatu afunze atabonanye kuri wa mbere yagenewe igihembo cy'uburenganzira bwa muntu cya suwede dawid isaac yari mu itsinda ry'abantu bagera muri makumyabiri barimo baminisitiri muri guverinoma abadepite ndetse n'abanyamakuru bigenga bafashwe ikivunge mu kwezi kwa cyenda mu mwaka wa bibiri na rimwe isaac yahawe igihembo cya elderstam kubera uruhare runini yagize n'ubutwari budasanzwe mu guharanira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo imyizerere ya muntu no kurengera uburenganzira bwa muntu nk'uko fondasiyo elderstam yabivuze umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international ufata isaac nk'imfungwa y'umutimanama kandi umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka reporters sans frontières uvuga ko we na bagenzi be bafatiwe igihe kimwe aribo banyamakuru bafunzwe igihe kirekire ku isi impuguke z'umuryango w'abibumbye wita ku burenganzira bwa muntu zasabye ubuyobozi bwa eritreya guhita bumurekura eritreya nta makuru yamutanzeho kandi hari ubwoba ko ashobora kuba atakiri muzima yaba afite imyaka mirongo itandatu ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa cumi na kumwe umukobwa wa isaac witwa betlem azamwakirira igihembo i stockholm
urakoze eugeni mukankusi kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru mushobora kumva muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abagize umuryango w'umunyarwanda erikson kabera wishwe arashwe na polisi muri canada barasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse yiciwe iwe mu mujyi wa hamilton uri mu ntara ya ontario mugenzi wacu utima harisi ishimwe yavuganye na ivi kobe muri umuntu wa nyakwigendera erikson mu by'ukuri hari byinshi tutazi um, bijyanye n'urupfu rwe n'icyatumye apfa ariko uh, uh, kwa muganga niho twabashije kugera tuvugana na dogiteri atubwira ko yitabye imana kandi akaba yitabye imana yimbi bigaragara ko yarashwe ibyo twabimenye ari mu ijoro ryo kuwa gatandatu nijoro nubwo twabimenye mu by'ukuri ni aho ngaho bihagaze yari umuntu w'imfura cyane muri kominote aha ngaha ntabwo ari urupfu twatekereza ko yashoboraga kuba ya rwamubaho na gatoya mu by'ukuri ni ibyo tuzi muri aka kanya uvuze ko amakuru y'urupfu rwe mwayamenyeye kwa muganga mubibwiwe n'umuganga ndetse wongeraho ko yarashwe yarashwe nande byagenze gute
ntabwo turamenya egizagitama uko yarashwe ariko icyo polisi tubwira muri aka kanya ko na farumasiyo nkeya cyane bari kutugezaho batubwira ko yarasiwe iwe mu rugo uwamurashe ntabwo turamenya uwo ari we ariko polisi yari ihari araswa nta zindi farumasiyo twe twabona cyane kuri polisi ntabwo iri kuduhereza amakuru ahagije n'ayo tubona rimwe na rimwe tuyabona mu ma aritikari asohoka ku ma mediya atandukanye batabanje kutubwira so nta uburyo amakuru ari kutugeraho natwe ni kimwe n'uko namwe mushobora kuba mwabimenye mu by'ukuri muri aka kanya nta bindi narenzaho ku bijyanye n'urupfu mu itangazo rya mbere rya polisi nayo yari yavuze ko yari afite imbunda basa nk'aho bahanganye ive nibyo koko mukuru wawe yari atunze imbunda no nta uko mbizi nta mbunda yigeze atunga mu buzima bwe kandi nimba mwarebye neza aritikari ya kabiri ivuga ko kandi nawe yasohowe na polisi ivuga ko nta mbunda we yari afite so aritikari ya mbere ivuga ko yari afite imbunda ubwa kabiri bakavuga ko nta mbunda yari afite kandi ko nta mbunda yigeze arasa mu by'ukuri rero nta kuba ari umuntu wagira imbunda uwo ntabwo ari erikson nta mbunda yigeze atunga kuko tubizi mu buzima bwe bwose wowe uri murumuna we watubwira gato cyane uko yarabanye n'abandi bantu mu muryango mugari w'abanyarwanda n'abandi muri rusange erikson yari umuntu ubana n'abantu bose inshuti yari afite inshuti nyinshi hano muri muri hamilton no muri toronto cyane cyane muri canada afite inshuti nyinshi cyane ni umuntu waparitisipaga muri muri akitivite nyinshi z'abanyarwanda zabaye yari visi perezida wa kominote ya toronto yamaze visi perezida imyaka ine muri hamilton yari umu advisor muri kominote y'abanyarwanda rero ibyo byonyine ibyo bibiri bigaragaza imibereho myiza yari afitanye n'abantu yari afite abana abana batatu n'umugore ni umuntu uri inyangamugayo ni umuntu witabiraga ikintu cyose cyabaye yaba ari ubukwe yaba ari urupfu yaba ari gufasha ku bintu bitandukanye hari ibintu byinshi cyane erikson yakoraga kandi akabikora atikorera ahubwo akorera rubanda biratubabaje cyane kuko ni urupfu rutoroshye kwakira ko n'ubwo ntabwo turabyemera ko ari ibintu byabaye birumvikana none niba polisi yari yabanje kuvuga ko yari afite imbunda mbere yo kumurasa ndetse hakabanza kuba igisa nko guhangana mwe nk'umuryango murumva hagiye gukurikira hege
muri aka kanya dufite umu avoka twatangiye kuganira nawe ugiye kutureperezanta niwe uzakomeza kesi akaba yamenya farumasi nyinshi kurushaho ariko icyo dushaka kuruta ibindi byose ni ukuri ni ukuri ku byabaye kandi ni ukuri kugira ngo tumenye ikihishe mukuru wanjye ndashaka kumenya ukuri ive ikobe murumuna wa erikson kabera wamaze kuva mu buzima arashwe ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuga n'ijwi rya amerika kandi mukomere murakoze cyane abazi nyakwigendera erikson kabera baravuga ko asize icyuho mu muryango w'abanyarwanda gilbert ngabo ni inshuti ye aravuga ko abuze umuvandimwe twamenyanye bibiri n'icyenda ntarinje kwiga hano nsanga kabera we yari amaze imyaka nk'itatu ine amaze kumenyera muri kominate ni umuntu twajyaga kunganya imyaka kuko afite mirongo ine n'itatu nge nari mfite mirongo ine amfata nk'umuvandimwe we anshyira ku kwaha kwe anyereka uko igihugu gikora akantembereza ndibuka imwe muri memwari mfite za mbere ni uko niwe muntu wari ufite imodoka mu bantu twari tuzi hafi aha ngaha ndibuka ko nta na rimwe wakeneraga kugira aho ujya kwidepurasa ngo abe yakubwira ngo nta mwanya afite yahitaga agutwara akakugeza aho ushaka kujya urabona bino bihugu ntabwo tuba tubizi iyo tukiri bashya akakwereka aho ibintu bikorerwa akagufasha gusobanukirwa niba hari serivisi ukeneye akakwereka aho uzikura niyo nicyo kintu cya mbere mwibukiraho kabone niyo waba utaramenya n'icyo umubaza bakakubwira atangane ugomba kujya niyo imaje imwibukaho bwa mbere ni umuturage ugera muri iki gihugu icyuho wasize kingana iki mu muryango nyarwanda aho ngaho ni kinini cyane ntabwo wabona n'uko ugisobanura kuko nari nkubwiye ko yari afite ikintu kimwe cyo kwitanga mu muryango nyarwanda twakoreranaga hano ariko byari binarenze kuko yari ameze nk'aho we mu mutima wakirirwa ntabwo u rwanda rwigeze rumuvamo kabone n'ubwo yaba yaraje muri iki gihugu ahantu hose havugaga ngo hari umunsi wahuje abanyarwanda urabona tugira iminsi y'icyunamo tukagira byo kwibohora rimwe twashimitse ibintu za rwanda day erikson ni umuntu wabaga buri gihe ari imbere ari ku ruhembe rw'umuheto arwanirira inyungu zose z'abanyarwanda kuva hasi kugera hejuru uwagize ubukwe niwe yitabazaga kugira ngo amubere MC uwagize ibyago niwe yahamagaraga ati ngwino nyereke uko twabigenza ku buryo kuba tumubuze n'ejo twari twicaye turi mu kirere gutangira ikintu tuka tekereza ibyo gukora umuntu wese agahita avuga ati ubundi ibi twajyaga tubitekereza ubundi niwe wabaga ari kubidukorera none natwe turi mu mwanya wo kubikora twebwe nka kominota rwose turababaye adusize igikomere gikomeye size abana batoya size ibintu bizatwara igihe kirekire kugira ngo tube twakongera kwiyegeranya ubutumwa ku muryango umukomera kugira ngo turi hafi kominota y'abanyarwanda nubwo turi bakeya ariko turafashanya turegeranye tugomba guhuza imbaraga kugira ngo icyuho asize tugerageze kukiziba nubwo bidashoboka mu by'ukuri ariko tuhababere bariya bana bakeneye gukomeza gukura bakeneye kureba imbere bakeneye no gukomeza kumenya u rwanda erikson nicyo kintu rwose cyamurangaga mu buzima bwe bwose ni ugukomeza gukomeza umuryango tukawihanganisha tugakomeza kominote yose y'abanyarwanda hano kandi tukareba ukuntu twakomeza gutera imbere gilbert ngabo avugana na mugenzi wacu timu harisi ishimwe
mbere
burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abantu barenga miliyoni makumyabiri n'umunani bugarijwe n'ingaruka z'intambara z'urudaca inkuru irambuye jimishu kandi bakomera iyi mibare yatanzwe na jean patrick bacigenda wari uhagarariye guverineri w'intara y'ikivu ya ruguru mu gihe hizizwaga umunsi mpuzamahanga wo gukemura no kurwanya amakimbirane mu mujyi wa goma no muri kivu ya ruguru uyu yumvikanishije ko amakimbirane agenda yiyongera ku rwego rwo hejuru muri iyi minsi kuri we uyu niwo mwanya wo kwigisha urubyiruko n'abandi baturage basanzwe usanzwe uburyo bwo gukemuramwo amakimbirane
kuri iyi nshuro buri wese agomba kugira ikibazo cy'amakimbirane nk'ikibazo cye agomba gukemura kandi abishizeho umwete mu burasirazuba bw'igihugu cyacu abarenga miliyoni makumyabiri n'umunani b'abaturage bose bakozweho n'ibibazo by'amakimbirane ibyo biterwa n'uko muri aka gace habarizwamo imitwe y'iterabwoba imitwe yitwaje intwaro kandi ugasanga yose igamije kurwanya ubutegetsi buriho ibyo rero bigatuma habaho ibibazo by'amakimbirane bikomeye cyane iyo hariho ibiganiro nk'ibi bituma tubona umwanya wo guhura n'urubyiruko tukarwigisha nabo bikabongerera imbaraga mu rwego rwo kurwanya amakimbirane
ni ibirori byitabiriwe n'abantu batandukanye biganjemo urubyiruko n'abagize amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu asanzwe akorera mu gihugu n'ayo hanze y'igihugu aba bagaragaje ko amakimbirane n'intambara z'urudaca bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage cyane ku rubyiruko espoir ngarukiye ni umwe mu bari babyitabiriye kuri we ibiganiro ku mpande zirebwa n'iki kibazo bishobora gufasha ubuyobozi guhoshya amakimbirane
kuri iyi nshuro ibiganiro ni ngombwa ku mpande zose zifitanye amakimbirane ibi ntekereza ko bishobora kuba umuti urambye ku kibazo cy'amakimbirane kubera ko akenshi dushakira ibisubizo aho bitari kandi ibisubizo bigomba kuboneka muri twebwe abaturage ibiganiro hagati y'abafitanye amakimbirane mbona ko byihuta cyane kurusha inzira zose zishobora gutangizwa n'ubuyobozi cyangwa ibindi leta igomba gushyiraho ingamba zifatika kugira ngo abafitanye amakimbirane baganire nitubikora gutyo ntawe uzadutandukanya turutse mu bihugu byo hanze
ku rundi ruhande bwana vincent tegera umuyobozi w'urubyiruko rwa kominoti y'abatutsi mu ntara ya ruguru avuga ko rimwe na rimwe abayobozi bagira uruhare rukomeye cyane mu izamuka ry'amakimbirane mu baturage aragira ati uko abayobozi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagiye basimburanwa nta muyobozi n'umwe wabashije guhuza abaturage ngo akore umuturage umwe usa uhuriye mu gihugu kimwe nk'uko bimeze ufite n'inyungu zimwe ufite n'intumbero imwe ibyo byaje kunanirana bivuze ko ntiturabona umuyobozi wa nyawe uhagarara ku izina ry'igihugu cyacu ngo abashe guhuza abaturage bacu tubeho mu mahoro kuko urebye ivangura riracyari mu bantu amacakubiri aracyari mu bantu guverinoma sinzi ko hari icyo yabasha kubikoraho kuko iba igifite kuko iba yaragikoze hakiri kare jean claude matabaro we abona ko kugira ngo amakimbirane acike burundu mu burasirazuba bwa kongo abaturage bagomba kubaho mu bumwe no kwirinda kwiyunga n'imitwe yitwaje intwaro ubundi kugira amakimbirane ashire ni ukubera buri muntu yakwimenya akamenya ko imana yamuremye kandi akamenya ko n'uruhande rwe nawe yaremwe n'imana noneho atabizanyemo ibyo kurwana atabizanyemo ibyo kumena amaraso ariko akamenya ko kino kintu taco co mfite ariko kuva uno muvandimwe nambona uruhande rwanje agifite reka nkimusabe mu mahoro atari byo kumanza wamufatira intwaro ukamena amaraso bw'abanyagihugu muri uwo muhango kandi abayobozi basabwe gukora iyo bwabaga mu gushakisha umuti urambye ku bibazo by'intambara kuko arizo zitera izamuka ry'amakimbirane mu karere no kwiyongera k'umubare w'abasore binjira mu mitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano niko ntasugisimba baudouin uhagarariye ishyirahamwe ry'urubyiruko dynamique des jeunes leaders pour le développement abibona amakimbirane yabaye menshi hejuru y'intambara urabona intambara zatangiye icyenda gatatu zirazamuka n'uyu munsi turacyari muri izo ntambara abana bavutse bavukira mu ntambara bakura bakura mu ntambara n'uyu munsi bakiri mu ntambara wakagombye gusaba ko leta yacu ya kongo yagakemuye ibibazo by'intambara kugira ngo abaturage bongere babane mu mahoro ibyo bintu byabasha kugabanya amakimbirane uretse kuba intambara ziri mu bitera amakimbirane mu burasirazuba bwa kongo amashyirahamwe atandukanye aharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu muri raporo zitandukanye yagaragaje uburyo kuba hagaragara ubwinshi bw'amoko mu gihugu nabyo bitera nabyo ubwabyo bitera ubwiyongere bw'amakimbirane mu minsi ishize kandi ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye ushinzwe kugarura amahoro n'umutekano muri kongo monusco bwakoresheje amahugurwa n'amasomo atandukanye muri teritwari zose zo mu burasirazuba bw'igihugu yaragamije guhamagarira abaturage kubana mu mutekano bakagendera kure impamvu zose zabatera kubibanamwo amacakubiri jimishukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
mu burundi mu mujyi wa bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu hakomeje kuvugwa ibura ry'amazi mu makaritiye amwe usanga abahatuye birirwa bazenguruka bashaka aho babona amazi iryo bura ry'amazi rituma bakoresha ay'uruzi nyabagere kandi adasukuye inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyeri ndayishimiye turicara hari abantu benshi turicara tugasaba bano bana bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu duhuriye muri karitiye taba ya zone gihosha bagiye kuvoma mu mabarabara y'amakaritiye atari make y'igisagara ca bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido indobo n'ibindi abasunika amakinga abapakiye amazi hamwe n'abakoresheje ivyuma binini basunika byuzuye ibivomesho bamwe bavuye kuvoma abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi ku mabombo rusangi arenga icumi twaciye ko mu gisagara cose aheshi uku niko usanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cane imiyabaga abagore n'abagabo bose baje kuvoma Regis Irakoze ni umusore afise imyaka cumi n'indwi akora mu nzu y'uburiro duhuriye ku ibarabara ry'umunani muri zone c'ibitoke afise amabido abiri mu minwe agiye kurondera amazi nayo uyu mugabo afise imyaka irenga mirongo itatu n'itanu apakiye amabido indwi ku ikinga duhuriye ku ibarabara rya gatanu mu c'ibitoke nyene bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi riri mu gisagara kiva muri karitsiye c'ibitoke mugombuye kuvoma amazi ku mutaku turahurira n'abantu benshi akabimishwa wano nk'umujina yahigiye ahantu habi nagiye mu cibitoki hepfo nkamirako hama canja kumutakura nca ndayasangaho nguvu ziragenda nko nk'ubu mvuye nkaho kuri duze ngiye nkariya kuri bibici kuri kuyaronde bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri karitsiye mirango ya mbere ya zone kamenge no ku matafari muri zone gihosha ya komine ntahangwa bose umwiheburo ni wose ku kibazo c'amazi ngaha tukunze kwifashisha iyo nyabagere nyabagere nayo irimwo umwanda gusaba ko boduha amazi ku rugezo no kuri rukwiriye amazi ku matafari ni ingorane n'ikibazo ukwezi amezi abiri ata amazi tubona amezi atatu arahera tutarose amazi koresha nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene uyu mupfasoni wo mu buterere dusanze ariko aramesuza amazi asa n'icatsi kibisi hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye ni ukuri ikibazo c'amazi ni hatari nka twebwe twashoboye nko kuva guhiga ubuzima ukabura n'amazi woga aya nayadashe mu mugazo niyo nayadashe ntuba ukimesa ntuba ucoga kugira bagushikane ngaho ibido utanga inoti ya bibiri canke bibiri n'atanu aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose uyu mugabo afise imyaka irenga mirongo ine wo muri karitiye nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi nyabagere kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga murabe abanyagihugu bari hajya bariko baravoma amazi y'ibiziba deje wa regidezo abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri iki gisagara cya bujumbura mu kubura amazi kuko naho nyene batabigize ni cya kibazo nyene leta izokwama ihura naco mu gukoresha uburyo bwinshi mu kuvura ingwara z'ivyaduka aho uko boturungikira amazi muri zone muhanaho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo hari ibya nkenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira hamwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafise toilette zo hanze ntitworonka amazi bidaya demire dukoresha muri toilette zo mu nzu urashobora kumara dosimene utoga mu ijoro naho ugaca woga pasiporo ibido y'amazi meza ubu uca wibaza yatanganika ni demire meza yo kunywa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira senga imiri canke bitabine uca wibaza ni ukuri dusaba ko bodufasha ku kintu c'amazi ni ukuri biraturiye kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu mw'ishirahamwe regidezo rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona dr enjeniyeri jean albert manigomba umuyobozi mukuru wa regidezo avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cane ahari hagenewe gukora ipompo zitandatu ubu hakora zitatu gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari munsi y'inusu yayo zitanga n'ahavuga ko ibyuma byo gufasha gusubiriza ibyononekaye no kubaka hashasha byashitse nawe ntabona umuturama ku ikena ry'amazi mu gisagara ca bujumbura kuvuga ngo abenegihugu bo kwizera ko ikibazo c'amazi giye gutora umuti burundu mu myaka ingahe ico ni ikibazo kigoye kwishura cane kugira ngo ikibazo c'amazi gitorege inyishu burundu ahi bujumbura niko tugira station de pompage nininya ico nobwira abenegihugu nuko tuko turakora ibishoboka byose tugwane aveka ibikoresho vyaje hazoba akarusho mugabo burundu ngo ndababwire ngo ni umwaka uyu ngo ni amezi aya oya noba ndiko ndabesha mu bushikiranganje bw'amasoko ntangaguvu ubutare n'agataka uku ni ku mushikiranganje Ibrahimu Wizeye abona ikibazo c'ikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura ariko uyu munsi abene igihugu bagiye ku kivi barubaka cyane ku buryo bubatse amakartier menshi cyane twe tujeje amazi nta nguvu zagiye zi- ntizakurikiye nk'uko abene igihugu bakoze kugira ngo bubake amakartier kuri uko gusamara kw'abajejwe gutunganya igisata c'amazi Gaspari Kubako umuhinga mu bijanye n'inyubako asaba ababijejwe kwemera ko bananiwe bakikora ku babishoboye abantu baragurirana n'ibyo mbega bagurirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guha amazi abantu hohinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganji bujejwe amasoko ndangaguvu cya kabiri hoba kuyikora ku bahinga bo hanze naho hoba ari ku ngurane bobikora amakenga ni menshi ku banyagisagara ca bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo co kwirinda indwara y'akaranda k'inkende isaba isuku kandi iriko irarandagata nayo bo mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye urakoze Thierry Venda yishimiye nawe yabwiraga mu ngingo nkuru ishami rya loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu riratangaza ko hafi mirongo irindwi ku ijana ry'abamaze guhitanwa n'intambara yo muri gaza ari abagore n'abana muri raporo iryo shami ryasohoye ku wa gatanu cyumweru gishize eh, ryamaganye icyo ryise ihonyorwa nkana ry'amahame remezo y'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi temista wakunamutijima iyi mibare ya loni yerekeye amezi arindwi ya mbere y'intambara ishyamiranyije isiraheli n'umutwe wa hamasi mu muhora wa gaza intambara imaze umwaka urengaho ukwezi umubare w'abantu bishwe basaga ibihumbi umunani muri aya mezi arindwi niwo wagenzuwe n'ibiro bya loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu uwo mubare ni mutoya cyane ku bihumbi mirongo ine na bitatu bitangazwa n'inzego z'ubuzima muri palestina ko aribo bamaze guhitanwa n'iyi ntambara mu mezi yose cumi n'atatu imaze ariko uko loni yerekana ibigereranyo by'imyaka n'igitsina by'abishwe birahuza n'ibyemezwa na palestina ko abagore n'abana aribo bagize umubare munini w'abahitanwa n'iyi ntambara mu itangazo riherekeza raporo yaryo y'amapaji mirongo itatu n'abiri iri shami rya loni rivuga ko umwanzuro waryo werekana icyo wita ihonyora rigenderewe ry'amahame remezo y'itegeko mpuzamahanga rigenga ibikorwa by'ubutabazi aya arimo iryo kumenya gutandukanya abasivili n'abarwanyi ndetse n'iryo kudakoresha ingufu z'umurengera zangiza bwana volker turk umukuru w'ishami rya loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu yagize ati ni ingenzi ko habaho iryozwa rikwiye ku bijyanye n'ibyaha by'ihonyora rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga binyuze mu nzego z'ubutabera zizewe kandi zitabogamye kandi ni ngombwa ko hagati aho amakuru yose akenewe n'ibimenyetso bikusanywa bikabungwabungwa isiraheli ntiyahise igira icyo isubiza ku myanzuro y'iyi raporo igisirikare cya isiraheli cyatangiye ibitero byacyo cyihimura ku bitero by'iya karindwi y'ukwa cumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu byagabwe n'abarwanyi ba hamasi bigahitana abantu igihumbi na magana abiri mu majyepfo ya isiraheli aba barwanyi kandi batwaye bunyago abantu basaga magana abiri na mirongo itanu icyo gisirikare kivuga ko mu ntambara yacyo cyitwararika ku buryo kidahungabanya abasivili muri gaza kikagereranya ko hafi buri musivili umwe yishwe kuri buri murwanyi wa hamasi ibyo bigaturuka ku myitwarire y'abarwanyi b'uwo mutwe bifashisha inyubako n'ibikorwa remezo by'abasivili ku ruhande rwawo umutwe wa hamasi wo uhakana kwifashisha abasivili n'ibikorwa remezo byabo birimo n'ibitaro nk'uburyo bwo kwikingira raporo yerekana ko abagenzuzi ba loni basanze umuto mu myaka mu bishwe muri iyi ntambara ari umwana w'umuhungu wari umaze umunsi umwe avutse naho umukuru kuruta abandi akaba umukecuru w'imyaka mirongo cyenda n'irindwi y'amavuko bose hamwe abana bagize ijanisha ringana na mirongo ine na kane ku ijana by'abishwe aho bari bafite kuva ku myaka itanu kugeza ku icyenda aribo benshi bagakurikirwa n'abafite hagati y'imyaka icumi na cumi n'ine nyuma hakaza abafite kugeza ku myaka ine uyu muryango uvuga ko imiterere y'iyi mibare igaragaza uburyo habayeho kunanirwa kwitwararika no gukumira impfu z'abaturage b'abasivili raporo kandi igaragaza ko ku ijanisha rya mirongo inani n'umunani ku ijana abantu bagera kuri batanu cyangwa barenga bagiye bicirwa mu gitero kimwe ibyo loni ikavuga ko byerekana ko igisirikare cya isirayeli kirimo gukoresha intwaro zifata ahantu h'ubuso bwagutse cyane gusa uyu muryango uvuga ko zimwe mu mfu zishobora kuba zaranaturutse ku bisasu byayobye by'imitwe yitwaje intwaro y'abanyapalestina urakoze temistokule mu tijima hano dusoreje aya makuru yiwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ubwenge bw'impyisi buba mu nda yayo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
dushaka agasaro kaburaga muri ijwi ry'amerika ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere